Fatou Alimas Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ndabasuhuje aho muri hose mutwumvira haba kuri radiyo zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zanyu zigendanwa mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi umushumba wa kiliziya gatolika ku isi ni papa francisco kuri uyu wa mbere nibwo asoza uruzinduko rw'iminsi ine amaze iminsi akorera mu gihugu cya irake irake iba igihugu cya kane cy'abayisilamu papa francisco asuye nyuma y'igihugu cya turikiya misiri na emira z'abarabu zunze ubumwe ni uruzinduko rusobanuye iki mugenzi wacu thomas kamirindi yaganiye na profeseri omar kalfane wo mu idini ya isilamu kandi ari inaha muri leta zunze ubumwe za amerika afite impamyabushobozi y'ikirenga mu bijyanye na politiki mpuzamahanga kandi akurikirira hafi cyane imikorere y'idini ya isilamu yabanje kumubaza uko abona uruzinduko rwa papa francisco mu gihugu cya iraq
umuntu yavuga ko papa francis ari umuntu ufite navuga ko afite intekerezo muri kiliziya gaturika reka mbyite ngo intekerezo y'ubworoherane yo gushaka ko amadini ku isi abayisilamu abakristo abayahudi ndetse n'andi madini yandi ariko cyane cyane nk'aya atatu mvuze kuko agira izina bita mu cyongereza monotoyisme bivuga ngo ni amadini ahuriye kuri aburahamu
ku buryo yemera n'imana imwe
yemera n'imana imwe ku buryo rero muri urwo rwego papa francis ni umuntu ufite iyo ntekerezo y'uko abantu b'isi bahura bakaganira bakabana nubwo haba hari ibibatandukanye nyine muri izo ntekerezo z'amadini zaba zinyuranye ariko we siko abibona rwose abona yuko ndetse hari n'igitabo yanditse mu minsi yashize kigaragaza ko abantu bagomba kubana ubwo rero navuga ngo uruzinduko rwe nangwa se urugendo rwe muri irake icyo rugamije nk'uko wari umaze kubivuga rugamije gusaba abayobozi ba iraq gusaba abayobozi b'amadini muri iraq ariko by'umwihariko nk'uko mubizi burya muri iraq abashiyite bafite majorite nubwo atari nini nibo benshi ugereranije uko nabirebye hirya no hino ni mirongo itandatu ku ijana naho abasunite bakaba mirongo itatu na batatu ku ijana mu bayisilamu bose ariko twibutse nyine ko na iraq ari ari igihugu gituwe cyane cyane n'abayisilamu nk'abaturage bayo mirongo cyenda ku ijana ni abayisilamu
ibyo ni ukuri nibyo nari ndimo mvuga ikigaragara ni uko papa icyo ashaka arashaka ko leta ya iraq ikuriwe nyine n'abayisilamu cyane cyane b'abashiyiti ko byibura yashaka uburyo irebera hamwe igitandukanya abasunite abashiyite abakristo bose bakaba abaturage ba irake aho kugira ngo bagende bibona mu cyo bari cyo cy'amadini tutibagiwe n'abakiride n'abakiride nabo ariko nabo bafite ibibazo muri irake
abakurute nabo bafite ibibazo muri irake ko barafite n'intara zigenga mu majyaruguru ya irake ibyo byose ni ibintu ubona cyane cyane urabona buriya papa francis akijya ku buyobozi bw'inteko nkuru nangwa se bwo kuyobora kiliziya gatolika ku isi hari ibintu byinshi yagiye ahindura nangwa se yifuza ko byahinduka nubwo bimwe bisa nk'aho byagiye bimugora muribuka ko mu minsi yashize hari umwe rwose muri bariya bakardinare bakomeye ukomoka muri afurika muri kiriya gihugu bita cya gine gineya konakiri yareguye ni karidinari sara
nta kwegura kwa kadinari sera ntabwo bivuga ko igihe cye cyari kirangiye cyo gutanga umusanzu muri kiliziya gatolika ni uko eh, kadinari sara i- ah, yari umuntu uyoboye eh, icengeza matwara rya kiliziya gatolika ku isi abifitemo wa murongo twita conservative wa murongo eh, usa nk'aho utsimbarara cyane ku mahame ya kiliziya gatolika ya kera a- atemera ihindagurika nangwa se ku buryo yahinduka mu buryo bworoshye aho rero ntabwo yahuzaga uwo murongo na na, na papa francis ari nayo mpamvu yeguye Ah, papa afite rero uwo murongo wo gushaka guhuza abantu ku isi kimwe mu bimugenza muri irake nicyo ngicyo ndetse ah, urumva ko yagiye mu bihugu nka nka- nka- nka Egypte ajya mu bihugu nka Turukiya ajya mu bihugu nka nka Emira z'Abarabu nko muri Egypte buriya Egypte hari ya mosque bita El Azhar ikomeye cyane ku isi rwose
Eh, ni mosque abahanga bavuga ko ihagarariye abasunite ku isi kandi abasunite nibo bayisilamu benshi nyine mu idini ry'abayisilamu Mm.
Ah, eh, eh, ubwo papa yajyaga rero basinye basinye ama- amasezerano nangwa se nabyita inyandiko yo- i- i- i- igamije guhuza amadini uburyo yakoroherana uburyo babana nk'abavandimwe nkeka ko ari nacyo yenda bashaka gukora muri irake yenda ubwo turabigeraho mu kanya nuko reka twihuta ahubwo tuvuge iki kiganiro azagirana mbese azajya gusura ayatora mukuru ari sistani ina jafu umusaza w'imyaka mirongo cyenda utajya ugaragara mu- muri rubanda wibera iwe gusa ariko akaba yemewe cyane akaba bamwumva cyane abashite baramwumva cyane bo muri irake no ku isi ese ntabwo byaba ari ugushyigikira ari sistani ugereranije na bariya bashite bari muri irani bategeka irani ba yatora kameneyi n'abandi
reka yenda duhere kuri icyo cya mbere wari uvuze ko ari eh, uwo imamu mukuru nangwa se umuyobozi mukuru eh, alisisitani w'abashite Mm.
reka duhere kuri icyo umwanya we wo kuba atagaragara cyane muri rubanda nangwa se ngo yereke abaturage Ah, buriya ah, afite ibintu bita mu cyongereza school of thought ni ukuvuga ah, intekerezo zi- ziwe bwite ashyira imbere Ni- ni umuntu udashaka kujya mu bintu bya politiki ntabwo ntabwo ibitekerezo byiwe bi- bi- bimuganisha mu gukora politiki ibitekerezo bimu- bimuganisha mu kuvuga ibintu bije- bijyanye na iyobokamana ah, agashyiraho intekerezo uburyo abashite bagomba ku- kuba ku isi uburyo bagomba ku- ku- gusenga uburyo bagomba kwiyongera Ah, izo nizo ntekerezo ziwe aho rero atandukanye cyane nk'uko wari uvuze ah, na- n'abayobora abashite bakomeye barimo na ali al khamenei ntabwo bahuza ibitekerezo muri irani kuko ah, bo urabona bo bashaka i- bo bashaka isilamu ya politiki
bashaka isilamu ya politike binagaragarira muri iriya structure iriya nyubako y'ubutegetsi yo muri irani aho usanga bafite perezida utorwa Na- navuga ko buriya perezida wo muri irani irani nicyo gihugu kimwe mu bihugu umuntu yavuga by'abayisilamu gifite kigira amatora akomeye kandi asa nkaho yizewe noneho ariko hejuru hejuru gatoya ya perezida hakaba uriya bita supreme leader umuyobozi w'ikirenga aho rero niho bipfira kuko usanga nyine ijambo rya nyuma ari we urifite nubwo hari wa muperezida utorwa n'abaturage ariko wa wundi udatorwa uri aho ngaho u- ufata ubuyobozi nyine mu mu rwego rw'idini ugasanga niwe ufite eh, ingufu nyinshi aho rero niho eh, ali sistani we a- adahura cyane na irani yenda tu- kugira ngo tu- tugire n'icyo tuvuga kuri ali sistani kugira ngo abantu bamwumve neza buriya nawe ni umu- ni- ni umuyirani ni umuyirani ariko ukomoka muri irani ariko akaba ari umu- akaba ari umuntu rero ukomeye nk'uko babivugaga ni umuntu ukomeye kuko yenda tunagereranyije buriya urabona nk'uko usanga kiliziya gatolika igira amaseminari yigisha abantu bazavamo abay- abayobozi mu mu idini gatolika ali sisitani afite ishuri nawe rikomeye cyane aho najya rikomeye cyane ku buryo ni ishuri ri- ri- ripingana mu- mu- muri shiya eh, ripingana ni- ni- n'irya aho bita komu ni ukuvuga mu- komu nayo ifite yo muri irani ifite ah, ishuri rikomeye cyane rya rya- rya- ry'abantu bi- biga kugira ngo bazakore iyobokamana ariko iryo shuri rya alisisitani riri najya rirakomeye cyane ku buryo niryo abashiye bo ku isi basa nkaho ba- niho niho bavoma niho bavoma ubumenyi mu kogagiza nangwa se mu mu gutuma kogeza idini yabo y'abashimye.
ye ibwirizabutumwa ry'abayisilamu Nu- ubwo rero none papa kuri we yego ni ikiganiro cy'abantu babiri gusa ntabwo ari ikiganiro cye- cye- mbese cy'abayobozi papa yavuze ko ari urugi- ari ukujya kwisurira gusa umuntu nkaho wajya kwisurira inshuti ubwo ariko none se eh, nyir'ubutungane sisitani ko adakunda ibyo bya politiki nubwo yego ari ikiganiro cy'abantu babiri gusa ba- biganira nk'inshuti ariko papa we ni umunyapolitiki
E, nibyo papa n'umunyepolitike eh, ubundi ikigaragara papa akeneye kuri eh, uriya mu- muhima mukuru eh, ali sitani Mm.
A- amukeneyeho ku- ku kwereka abayirake iyo shusho y'uko papa nk'umunyepolitiki yahuye na ali sitani nubwo barimo kuvuga ko ikiganiro cyabo kizaba ari purayiveti eh, kizaba gisa nk'aho kitari mu rwego rwa politiki na ali sitani ubwe akaba ari umuntu nyine utari umunyepolitiki ariko ali sitani afite ingufu zikomeye Mhm.
afite ingufu zikomeye haba muri iraq haba ndetse no muri irani mu baturage apana muri leta haba no ku isi ni umuntu ufite ingufu zikomeye mu, muri kominote mu mashyirahamwe y'abashiyiti kubera ko ndibuka muri bibiri cumi na kane ubwo is bariya bantu ba- ba- barwanyaga ubutegetsi muri iraq na, na siriya tubita umutwe wa kisilamu umutwe wa leta ya Eh, kisilamu bagamije- yego eh, Eh, bagamije gushyiraho za leta za kisilamu ni ukuvuga ngo ikibazo cyabaye gisa nk'aho cyari cya ba- bari barimo bafata ahantu henshi twarabibonye mu binyamakuru biragaragara ko bari bafite ingufu ariko ari sisitani yakoze disikuru muri nkeya akunze kuvuga aravuga ati ahamagarira urubyiruko rw'abashiyite guhaguruka kurwanya abo bantu Mhm.
bavuga ko abasore bose n'inkumi bahagurutse bakajya kurwanya nyine is ndetse no muri bibiri cumi n'icyenda hari abantu bigaragambyaga muri irake kubera ibibazo bya politike noneho ah, abanyedini baramwita baza bati nyamuneka reka guceceka haguruka ugire icyo uvuga kugira ngo ibibazo birangire yaravuze gusa disikuru yiwe ntoya hanyuma uwari minisitiri w'intebe yitwa edil abdul mahet aregura kubera ko byagaragaraga yuko umurongo ariho nawe utari ukomeye muri politiki yo guhuza aba- abayiraka Mm.
bityo rero navuga eh, papa francis amukeneyeho amukeneyeho iyo iyo sura eh, y'umunyedini noneho ariko nanone ikindi burya kirimo kinakomeye ni uko muri uwo mwaka wa bibiri cumi na kane abakirisitu benshi benshi hafi navuga majority barahunze kubera Bo muri Iraq.
intambara nyine yo eh, eh, bo muri Iraq bo muri Iraq ba- bahungira muri biriya bihugu byose bituranye na, na, na Iraq za Jordan za Syria ah, za Lebanon noneho muri uko guhunga rero ubu ah, abahanga mu gusesengura barimo kuvuga yuko Papa Francis aragira ngo ah, atange iyo message ari kumwe na atanga ubwo butumwa ari kumwe na Sistani noneho bahe ihumure b'abakirisitu bari hirya no hino bo muri Iraq ku buryo bagaruka ba- ba- bakagaruka mu gihugu cyabo ba- bakabana n'abandi abo basunite n'abo bashite baba- n'andi madini n'abakuruzi ba- bakabana nk'abo nk'abayirake kuruta uko bakwibona mu mu madini barimo
dr harvan arare- aravugwa yewe ararekwa ntashira nagira ngo duhindire ahangaha rwose ngushimire cyane urakoze rwose
ndabashimiye mugenzi wacu thomas kamirindi na porofeseri omar kalfani uri inaha muri leta zunze ubumwe za amerika ku rundi ruhande twagerageje kuvugana n'umwe mu bapadiri bakurikirira hafi ibijyanye n'imikorere ya vatikani ndetse no gusesengura ibijyanye n'amadini uwo ni padiri venisiteri neza ukurikiranira hafi ibijyanye n'ibyemezo bya kiliziya gatolika ku isi ubu ayobora paruwasi ya mutagatifu francisco wa asisi iwaterero mu birigi asanga urugendo rwa papa francisco muri irake rugamije gushimangira gahunda yo guhuza amadini no gushakira hamwe icyayahuza yaganiriye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana ukorera mu rurimi rw'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza padiri venuste neza kaze neza ku ijwi ry'amerika amahoro cyane
urakoze cyane kuza muri kino kiganiro dusangirira ijambo n'ubwa mbere umushumba wa kiliziya katolika asuye igihugu cya iraki ruriya rugendo urarubona ute urugendo rwa papa francisco agiyemo ni urugendo rwo kugira ngo ahumurize ahe amizero kiriya gihugu kimaze igihe kiri mu ntambara kandi rero ashobore nyine no guhumuriza no guha amahoro na amizero abakirisitu bariyo kuko ni mu bihugu bya mbere bya mbere bya mbere byakiriye inyigisho ya yezu kirisitu ni mu bihugu bya mbere kiliziya yavutsemo ariko rero hagati aho ngaho abakirisitu bakaba baragiye bagabanuka bagabanuka kubera no gutotezwa ni iki cyatumaga abakirisitu ba iraki batotezwa ahantu bagumbye kuba bariganje kubera ko ariho batangiriye Eh, kuko hagati aho ngaho hajemo nyine eh, cyane cyane dini ya isilamu Eh, hanyuma rero bas- basa n'aba- n'aho bababwira ko atari mu mwanya ba- batari mu mwanya wabo cyane cyane rero hajemo ibyo bita isilamusima ntabwo ari ukuvuga ko ari idini ya isilamu ariko rero hari abantu b'abahezanguni umuntu yavuga gutyo b'abayisilamusite Eh, abo ngabo nyine nibo ba- batoteje kiliziya nk'igihe cya sadamu huseni sadamu huseni igihe cye abakirisitu bari bari miliyoni na magana atanu ari ukuvuga bitandatu ku ijana by'aba- by'abaturage ariko hagati aho ngaho nyine hajemo biriya bya daesh byajemo biriya bya eta islamique ku buryo ubu ngubu hasigaye hari abakirisitu mag- ibihumbi ma- magana ane gusa akaba rero byerekana ko kiliziya yabo yo muri kiriya gihugu eh, ari kiliziya y'abantu bahuwe imana cyane birumvikana ko bagabanutse cyane wagira guta ikijyanye umushumba wa kiliziya gatolika ni ukujya gushyigikira abakirisitu bo muri iraki ariko hari no kujya kureba abo bandi batari abakirisitu kugira ngo baganire Ye, kuko nyine papa francisco mu bintu yiyemeje eh, ntabwo ari we wenyine n'abamubanjirije kuko eh, icyo nakubwira ni uko papa yohani pahuro wa kabiri yari yarashatse kujya muri iraq mu mwaka w'ibihumbi bibiri igihe habaga eh, yubiri ikomeye y'imyaka ibihumbi bibiri kiliziya ivutse ariko icyo gihe ntibyashobotse kubera mu mahane ye kubera umutekano muke wari mu gihugu Eh, papa francisco rero agiyeyo no kugira ngo nyine eh, ga- eh, agaragaze inyandiko agaragaze mu mu bintu yanditse bi- byerekana ko eh, tugomba guharanira ubuvandimwe kuba abavandimwe Eh, inyokomuntu bose abantu bose inyokomuntu twese cyane cyane rero noneho n'abanyamadini ko turi abana b'imana imwe turi abavandimwe tubwire muri makeya iby'iyo nyandiko ya papa ivuga ko twese eh, turi abavandimwe birumvikana ko ariyo ko aribwo butumwa bukomeye ajyanye muri iraki iyo nyandiko rero yayise twese turi abavandimwe frateri tuti eh, ni yabi- yabikuye kwa mutagatifu francisco wa asize eh, wigeze kujya igihe igihe habaga ibyo bita kuwazada igihe bakirisitu nyine barwana n'aba- n'aba- n'aba- n'abayisilamu ubu rero ahubwo ajya gushaka uburyo abonana n'abayisilamu kugira ngo nanone nyine agaragaze nyine ko twese turi abavandimwe duhujwe n'imana imwe papa rero francisco iyo nyandiko yayanditse umwaka ushize yayisinye ku itariki ya gatatu z'ukwa cumi umwaka ushize bucya haba umunsi wa mutagatifu francisco asize ubiteka ku itariki ya kane z'ukwa cumi Eh, ni ukwerekana nyine ko eh, icyo ashaka ni uko abantu twumva ko ntacyo tugomba gupfa nta- nta- nta- cyane cyane nyine nta nta bintu by'amahane byo kuvuga ngo ndabikorera imana tukitwaza imana kugira ngo habe amahane ibyo bintu nyine ntabwo ari byo ariyo mpamvu nyine ashaka ko kuzabonana n'u- n'uriya ayatora u- u- ukomeye cyane muri muri iraq nyine ari sisitani abisisitani bafitanye gahunda yo guhura ni ni ibyo ngibyo bimujyanye kuba agiye ku butaka bwa burahamu wahuzaga abayahudi agahuza abakirisitu agahuza abayisilamu bwira bumva ijwi rya amerika icyo utekereza azaganira na yatola alisistani
ye ubuza abarahamu rero ntabwo ari ukuvuga ko abarahamu abahuza ayo madini ahubwo ni we se w'amadini Mm, abarahamu niwe wabyaye isimayeli niwe wabyaye izaki izaki mhm, eh, abayahudi bamukomokaho mhm, kuri aburahamu abakirisitu niwe bakomokaho abayisilamu nibo bakomokaho aburahamu rero nk'umubyeyi ni umukuru wa mbere watwe twese mhm, Eh, n- nta kindi mu- mu byo nu- mu byo numva azavugana na nyine n'uriya yatura arisisitani ni ubwo buvandimwe nyine mhm, eh, bugomba bugomba kuduhuza tugahura mbese no gusenga gusengera hamwe ntabwo ari uguhura gusa kugira ngo abantu bavuge iby'amadini nyine bavuge eh, i- i- ibyo bemera gusa no guhura abantu bagasenga aho rero ndumva naho yagiye yashyira mu buryo papa yohani wa- yohani pawulo wa kabiri ibintu yakoze nyine hari- hari umunsi iteka wo gusaba amahoro de journée d'assise niko babyita umunsi bahurira assise yabitangiye eh, ahuza amadini yose mhm, ntabwo ari abaga- ntabwo ari abakirisitu gusa n'abayisilamu n'abayahudi n'ababudisite baraje oye, aba- ama- amadini yose yaraje Eh, kubera nyine ko ni ukugira ngo isi yose yumve aba- aba- inkomoko muntu yose yumve ko turi abavandimwe duturuka ku mana imwe imana imwe niyo twemera nta kuntu rero mu muryango umwe nta mahane yagombye kuhaba twagombye kumvikana
kenshi ah, abantu bakunda kuvuga ngo biroroshye kuvuga ariko kubikora bigakomera wakumva uvuga ngo duhure dusenge dusengere hamwe birumvikana uri umusaseredoti ni akazi kawe ariko unyemerere nkwibarize nkawe nk'umupadiri w'umugatolika padiri mukuru wa paruwasi ya mutagatifu francisco wasize wigeze na rimwe wemera yuko abayisilamu ni urugero basengera cyangwa se basengerwa muri kiliziya yawe
Eh, hano rero aho ntuye ntabwo bahari benshi nta mosike ihari eh, ntabwo tubona mu gihe cyo guhura Eh, ariko rero ndakubwira ko hari ubwo eh, hari- hari ubwo abantu b'inshuti z'umuyisilamu ya- ya- amaze gupfa basabye ko duhura tukavuga isengesho icyo gihe rwose nara- narabemereye turarivuga murivugira muri kiliziya yawe muri kiliziya rwose muri kiliziya hanyuma rero hari agakipe ni nashinze hano kugira ngo tujye tuvugana ibibazo nyine byerekeranye n'idini byereko byerekeranye n'umu- n'umubano mbese uko abantu tugomba kubaho Eh, hari ubwo rero twigeze kumara igihe amezi ahagije du- dushaka abantu baturuka mu madini bakatubwira ibyo bemera n'icyo bemera icyo gihe rero hari n'umu- n'ubu- eh, twa- twa- twagize igihe nyine cyo kwakira umuntu w'umuyisilamu batubwira iby'ukwemera kwabo uburyo nyine isilamu nyine imeze Eh, icyo gihe byari byaradushimishije nabo nyine kuba twa- twaramuteze amatwi Mm. dusubire inyuma gato ku biganiro bya papa francisco na yatura ali sistani ugenekereje ni ibihe byemezo u- ubona bakwiye gufata mbere muri ibyo biganiro n'ayo mahuriro y'amadini yose icya mbere numva ni uko nta ku nta bintu by'urugomo bitwaje imana nta muntu ugomba kugira urugomo yitwaje imana avuga ko abandi batemera neza batemera uko byumva uko bishaka akaba ya- yajya gutema abantu yajya ku- kubarasa Ni mu bintu cya mbere numva ba- ba- bazageraho hanyuma rero nyine bakagira- bakareba nk'uburyo haba za gahunda bajya bahura amadini kugira ngo nyine bagaragaze ko hari ubwumvikane bashaka uburyo mm, bahuza ku bahuza z'imvugo n'ingiro kuko twese turi abana b'imana imwe birumvikana ko gu- guhura kwa papa francois na ayatollah sistania ni urwego ruri hejuru ariko se uwo mwera wakwira gute hose birumvikana ko eh, wowe wabitangiye muri paruwasi yaba ariko se byakwira gute muri diyoshezi byakwira gute ndetse no mu miryango remezo kugira ngo abayisilamu abagatulika abayahudi ababudayishite n'abandi ayo madini yose asenyera umugozi umwe asenga imana imwe
byashoboka kandi hashize igihe ki- kitari gitoya hari icyo bita dialogue interreligieux ni ukuvuga nyine ko amadini yahura akaganira akabonana akafata ibyemezo bimwe akareba uburyo ya- ya- yakoroherana atari no koroherana gusa ahubwo yanafashanya yanakora bi- yafata imigambi imwe Eh, ibyo rero we- iyo uri- iyo urebye aba mu mateka hose nyine abantu bakunze gushaka cyane cyane bibatanya ariko rero mu cyo- mu cyo aba- abemera imana twagombye gukora nyine ni uko tugomba gushaka ahubwo ikintu kiduhuza ikintu kiduhuza ubu rero mu bintu nyine eh, ahubwo nakongeraho kuko papa francisco hari ukuntu eh, bamwe batanamwumva ahubwo kuko hari hari im- imibonano afitanye cyane n'umukuru wa isilamu muri muri kayiro muri mu misiri Eh, bahora nyine bahura cyangwa baga- baga- bakavugana kuri telefone eh, nu- ndumva yarabitangiye ariko yewe wa mugane n'ibyo hejuru hari umuntu uza mu miryango remezo muri za paruwasi nawe naho twagombye kureba ukuntu duf- dukorana eh, tugahura tukagira igihe cyo cyo ku- ku- kuganira ndetse no gusenga twagombye kubikora ku buryo mu myaka iri imbere uzajya usanga abayisilamu n'abagatulika n'abayahudi n'abandi bose basengera aho muri paruwasi ya- yawe muri kumwe
cyangwa ahubwo tugahurira no muri mosike padiri venuste ringuye neza padiri mukuru wa paruwasi francisco wasizi iwatero no mu birigi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika muri kariya karere baravuga ngo shukrani urakoze nawe shukrani Baravuga ngo urakoze shukumirwe, padiri shukrani shukrani turagushimiye natwe venuste nshimiyimana eh, na padiri venuste neza mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi aho yasobanuye cyane ibijyanye n'uruzinduko rwa papa francisco mu gihugu cya iraq namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi nongeye kubashimira kandi namwe mbasaba igihe cyose kujya mutugezaho umusanzu wanyu ku bibazo bitandukanye biboneka aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatwandikira kuri aderesi yacu ya facebook radiyo yacu voa ni ngombwa ko ibyo munyuramo ibyo mubona ibyo muhura nabyo mwabitugezaho natwe tukabisangiza abatwumva buri munsi ndabashimiye mbifuriza kandi gukomeza kugira ubuzima bwiza aho muri hose cyane cyane mu bihe nk'ibi isi yugarijwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mugire amahoro n'ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi ry'amerika ryongeye kubashimira kuba